dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe etienne karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cya none cyihariye impaka zimaze iminsi ku ngingo yo kwemerera ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka cumi n'itanu y'amavuko bakaboneza imbyaro umushinga w'itegeko wagejejwe mu nteko ishinga amategeko mu minsi yashize ariko iwutera ishoti itsinda ry'abadepite ryari ryatanze uwo mushinga rivuga ko abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani bari ku kigero cya mirongo icyenda na kabiri ku ijana mu batwara inda z'imburagihe iryo tsinda rikavuga ko itegeko ryemerera abafite imyaka cumi n'itanu kuboneza imbyaro waba umuti ku kibazo gikomeje gutera inkeke cy'abana b'abakobwa badasiba gutwara inda z'imburagihe minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu rwanda mu mibare yashyize ahabona muri uyu mwaka igaragaza ko inda ziterwa abangavu ziyongeyeho makumyabiri na gatatu ku ijana zavuye ku bihumbi cumi n'icyenda na magana arindwi n'imwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri zigera ku bihumbi makumyabiri na bitatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abarwanya ibyo kuboneza urubyaro mu bana barabishingira ahanini ku myemerere n'umuco nyarwanda izo ngeri hafi ya zose murazisanga mu kiganiro dusangira ijambo turumva n'inzobere mu buzima bw'imyororokere icyo zivuga kuri iyi ngingo bahaye ikaze depite frank habineza ari mu ba mbere bashyigikiye uyu mushinga w'itegeko ni umushinga mwiza kubera ko uh, uzakemura ibibazo byinshi bitandukanye uh, twahuranaga nabyo muri sosiyete cyane cyane ku rubyiruko kubera ko dusanzwe tubona ikibazo cy'abana b'abangavu cyangwa se abana bato uh, batwita inda zidateganyijwe umubare wariyongereye cyane ndetse tukanasanga benshi bagerageza no kuzikuramo ndetse bikabatera kubura ubuzima bwabo bakoresha uburyo bwa gihanga cyangwa se uburyo butari bwo kwa muganga bashakisha abantu batabifitiye ubumenyi bwa muganga kubafasha benshi bakabura ubuzima bwabo nubwo bagaragaje yuko ku bana bagaragaye ko batwite izo nda ari mirongo icyenda na kabiri ku ijana bavuye ku myaka cumi n'itanu kuzamuka ariko hari andi makuru batatubwiye kuko twamaze kumenya yuko n'abana bari mu myaka cumi n'itatu nabo batwita ntabwo ari cumi n'itanu gusa kandi iyo biranagaragara yuko n'abana batangira kujya cyangwa se bahinduka kuba bajya muri ziriya gahunda z'abakuru za buri kwezi no ku myaka cumi n'itatu kubera ko abantu basigaye barya neza basigaye batangira kujyamo mu myaka cumi n'umwe cumi n'ibiri cumi n'itatu bakajya yewe n'imyaka icumi uko abana barya neza nyine basigaye biza vuba buri kwezi bakajya muri izo gahunda so njyewe nari mfite icyifuzo nasaba nyakubahwa perezida w'itsinda kuri iyi ngingo ya kabiri aho mwasaba ko byaba ku myaka cumi n'itanu nibura bajya ku myaka cumi n'itatu kuva ku myaka cumi n'itatu bakagirwa uburenganzira kubera ko n'ubundi kuva ku myaka cumi n'itatu baratwita kandi biba biragaragara nuko mutayigaragaje irahari ndashingira ko nko mu gihugu cya morodiva morodiva babitangije ku myaka cumi n'itatu ndetse hari n'ikinyamakuru european parliamentary magazine ni ikinyamakuru cy'abadepite cyo mu gihugu cy'i burayi nabo barabisabye depite batandukanye yuko nibura ahubwo byatangira ku myaka cumi ndafite kopi yacyo kuko byagaragaye ko abana basigaye bakura vuba so icyifuzo ni uko izi serivisi zo guhabwa bano bana zamanuka nibura zikava ku cumi n'itatu kugira ngo abana bashobore kuzazahura n'ibibazo cyane cyane birimo no kubura ubuzima nk'uko turimo kubibona
ibitekerezo bya depite frank habineza kuri uyu mushinga w'itegeko ariko bihabanye kure n'ibya depite eugene barikana mu kuboneza urubyaro ku bakobwa b'imyaka cumi n'itanu iyo tugeze mu gufata icyemezo hano baravuga gufata icyemezo umwana w'imyaka cumi n'itanu murumva ko yitwa umwana dufite mu yandi mategeko twa dufite imyaka y'ubukure ubwo iyi myaka umuntu afata aho umwana ashobora gufata icyemezo haba icyemezo cyo gukora cyaba icyamamazo cyo gushaka hari amategeko dufite kubera urwego baba bagezeho rw'imitekerereze hajya gufata icyemezo ku bwisanzure ku buzima bw'umwiyororokere nicyo cyoroshye cyangwa nicyo gikomeye njye numva aricyo gikomeye kuko birareba umuntu aba areba ubuzima bwe kurusha kujya ku kazi kujya ku ubuzima njye nkumva nshingiye ku kuri yandi mategeko dusanzwe dufite nshingiye ku muco wacu nshingiye ndetse no ku no ku miterere y'igihugu cyacu nk'igihugu cyemera imana ku gihugu mm, gifite umurongo usobanutse njye numva uyu mu- uyu mushinga ufite ikibazo akenshi itegeko riza rifite ikibazo dushaka gukemura hari ubu ikibazo dufite aba mirongo icyenda na babiri ku ijana kuva kuri cumi n'itanu kugeza cumi n'umunani ni ukubera eh, kutagira ubwisanzure nicyo kibazo ni ukutagira ubwisanzure eh, mu- mu buzima bw'imyororokere cyangwa ikibazo ni ikindi aho ntitwaba dushaka ku- ku- ku- ku- kwepa ikibazo dushaka kugendera ku mahame y'abanyesi nabo batangiye kubonamo ko ari ibibazo Eh, mfite ikibazo rwose bikiri imyaka cumi n'itanu ko umwana araba akiri umwana abakirerwa ngo yifate ubwe- ubwe- ubwe- yifatire icyemezo eh, ndetse hari bagenzi banjye banabuze bati tujye no kuri cumi n'itatu ubwo murajya no kuri icumi kuko imyaka y'uburumbuke mu rwanda isigaye itangira no kuri icumi Eh, ubwo noneho ukubera icumi n'itanu kuki bitaba icumi n'itatu kuki bitaba icumi Eh, hari mugenzi wanjye ubwo ati ariko imyaka iratera ikibazo niba hari bagenzi bacu batangiye gutekereza bati ariko wareba ibyiciro by'abantu ukuntu ubuzima bw'imyororokere eh, bwakurikiranwa bwa- bwabungabungwa hose ibyo byaba bifite agaciro icya nyuma eh, ibi biraro ubuzima bw'abanyarwanda bose ngewe numva itsinda rwose mwari mukwiye gusubira mukajya ku baturage mukaganira n'abaturage kumva abanyarwanda icyo babivugaho mukaganira n'amadini yose mukumva icyo babivugaho noneho mukazagarura ibitekerezo mwabikusanyije mukaza gusaba ishingiro ry'uyu mushinga ngewe rwose numva mfite ikibazo rwose sinshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga kuko numva ntabwo numva ikibazo kirimo gukemuka nonaha depite barikana ari mu murongo umwe na depite christine mukabunani n'abandi nanjye rwose uyu mushinga w'iri tegeko ntabwo mushyigikiye ndawurwanyije rwose njye nivuye inyuma icya mbere kibiteye ni uko igihe twaganiriye kenshi kuri iki kibazo abantu be- ntabwo bigeze bemeranya nabyo abenshi wasangaga harimo impaka bikarangira bita- bitageze n'aho bigera guhita rero itegeko ryahita riza gutya ngo abantu bararitoye mu by'ukuri njye simbona ko eh, hari icyo byari bimaze ikindi ni uko igihe twaganiraga kenshi na na na servi- n'abatanga serivisi z'ubuzima twagaragazaga ko eh, n'abantu bakuru mu rwanda iyo bagiye gufata iriya miti yo, yo kuboneza urubyaro haracyarimo ikibazo kubera ko abantu makumyabiri bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti nta muntu ubakorera kontorore na foregizame zihagije buri wese afata umuti ujyanye n'ubuzima bwe ugasanga akenshi baragira ingaruka kugira ngo ibyo bintu bikosoke baraguhindurira bati tugukuye ku rushinge tugukubise sterire sterire yakwanga tuguhaye n'urupura tuguhaye ibiki n'ibiki ugasanga uko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika kandi aho ni ku bantu bakuru ngaho rero dufate abana b'imyaka cumi n'itanu tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bihindagurika bazajya kungana natwe ba- bameze bati ikindi cya kabiri abantu basambanya abana ubundi akenshi bafatirwaga ko babateye inda none rero bazajya babasambanya babakubita iriya miti ubwo se ntitubahaye kuraje yo kugira ngo noneho basambanye abana ntibazamenyekana akenshi bamenyekana ari uko abana batwise abantu bagatangira gukora foro apu bati ninde waguteye hanyuma icya nyuma ko nshimiye imiti bayiha abana umwana akagenda akajya mu busambanyi yafashe iriya miti ntazasama n'ibyo sida bizagenda bite tumaze kumva ibivugwa n'intumwa za rubanda kuri uyu mushinga w'itegeko wasabaga kwemerera abakobwa b'imyaka cumi n'itanu kuboneza urubyaro ntitwahagarariye aho twegereye izindi ngeri zitandukanye bwana jean claude mwiseneza avuye umushinga lw bafite gahunda y'amasengemba hafi na mukuru w'abakobwa barwana inkinga z'imburagihe mu bangavu kugira ngo yatangiye nkubwira ko nk'umurenge twatangiye kwaguka wari ufite imibare iri hejuru mu gihe cy'imyaka itatu ubu ntabwo ari ufite imibare iri hejuru kugira ngo wenda duhereye n'igihe twatangiye muri bibiri na cumi na karindwi eh, umurenge wa bukara wari ufite imibare agera kuri mirongo ine n'icyenda y'abana babyaye mu mwaka umwaka wakurikiyeho bibiri na cumi n'umunani barazamutse bajya kuri mirongo itanu na batatu umwaka wakurikiyeho bibiri na makumyabiri babaye mirongo irindwi na babiri urumva ko imibare yakomeza kuzamuka twahageze rero bibiri na cumi n'icyenda Eh, ubwo twatangiraga gukora tujya muri kominote twifasha ba masengera abamukuru b'abakobwa bibiri na makumyabiri na rimwe imibare yatangiye kumanuka kuko iyo mibare yaramanutse igera ku bana mirongo itatu n'icyenda eh, bagenda zimburagihe ntabwo byari bikiri hejuru nta nubwo birashimishije ejo bundi rero imibare yasohotse ya raporo yagaragaje kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa cyenda yatugaragarije yuko abasabye inda zimburagihe ubu ari cumi n'umwe urumva mirongo irindwi na babiri bibiri na makumyabiri cumi n'umwe bibiri na makumyabiri na kabiri guhera mu kwezi kwa cyenda kuko imibare mishya ntiturayibona byumvikana ko wenda bizagera bibiri na makumyabiri na kane Eh, nidukomeza gukora uko turimo gukora nibura bigeze hasi y'abana wenda batanu bane mu gihe cy'umwaka Ba- babaye na zeru byaba ari byiza kurushaho gukora icyo kigamije bivuze kimwe bivuze ko aho dukorera baba babonye amakuru ahagije hanyuma uyu munsi mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo dutangira guhindura umurimo w'akarere ka gatsibo ariko ubu naho dufite icyizere kubera iyo mpamvu naho n'umurenge wakunze kugenda imibare igenda izamuka itamanuka ariko twizeye yuko umwaka utaha uzarangira bibiri na makumyabiri na gatatu imibare yaramanutse kubera iki nibura buri mudugudu ufite amasengera mu kubaka abakobwa baraganiriza abari abakobwa umunsi ku munsi abafite ibibazo barabisanzura bakababwira dufite ibibazo iwacu hari amakimbirane iwacu hari ubukene ubu- dore turibana dore hari iryo jisho ry'amasenge n'abakuru b'abakobwa babasha kwegera wa mwana hanyuma bakabasha no gufatanya n'inzego ziri hariya kugira ngo barebe bavuga bati "Okay, umwana afite ikibazo tugomba kumurinda kwasama atari ugutegereza ko azaba yasamye ahubwo ari ukubikora mbere y'uko asama bakamurinda impamvu izo arizo zose zatuma asama inda z'umwana aho kugira ngo tuzarwanye n'ingaruka ahubwo noneho tukarwanya impamvu zishobora kuba zitera ikibazo hari nk'aho nibuka umwana yigeze kuza kuri kuri senta yacu asaba yuko bamuha ubwo buryo bwo kuba adashobora gusama nk'uwakoze imibonano mpuzabitsina ariko aza kuzisaba hashize amezi atatu urumva yari afite imyaka amezi atatu ariko mu by'ukuri we yumva akagira ngo ndebe ko yakoze ikinini cyamufasha ko inda yayenga kandi ntibibaho icyo gihe biba byabaye gukuramo inda ubwo yari afite imyaka itanu yari afite imyaka cumi n'ibiri kubera umwana yagize amahirwe agera kuri serivisi kuko twamu- twamunyujije muri serivisi zigomba kumufasha mu buryo bukurikije amategeko ariko nanone biba ngombwa yuko tuganiriza ababyeyi be kugira ngo babyumve twifashishije gahunda ya maseri yaramuka wenda yahise abibwira ababyeyi be bashoboraga kumukubita bashobora kumukubita bakamubangamira kubera ko bataragerwaho n'undi muntu uwo ari we wese wabasobanurira ati ibintu ibi bigenda gutya mubabarire mubyirinde gutya ikindi cya kabiri iyo yegera n'urungano ntahita aza kuri izo serivisi zacu urungano rero rwashoboraga kumucuka akaba ashobora gukuramo inda mu buryo bushobora kuba buri anisefu bwamutera ibibazo bwamutera ibibazo bwashobora wenda no gutuma yanapfa ariko byabaye amahire y'uko yaje atugana tukabasha kwe- kwegera amasenge w'umudugudu we akabasha kwegera ababyeyi hanyuma ababyeyi bagakurikirana uwo mwana bakamufasha byumvikana rero yuko iri tegeko riramutse ritowe eh, rizafasha urubyiruko bashobora kugira uburenganzira eh, kuri izo serivisi ariko atariho atari yo nzira yonyine ahubwo noneho tunasubira inyuma twongere twigishe ariko nibura n'ubwo buryo buhari bwo kuba igihe ashatse izo serivisi yazibona mu buryo butamugora hari ingaruka mubona iki tegeko cyazakomeza kwakwa Eh, zirahari eh, bizakomeza kugenda bigorana nk'ubu zimwe mu zo tubona eh, iyi mibare izakomeza izamuka izakomeza izamuke kuko eh, umwana kuba atarabasha kumva ko afite uruhare mu kwifatira icyemezo umwana kuba ataragira ubwisanzure kumva avuga ati "Okay, jyewe niba ngize ikibazo nihutira kwa muganga babashe kumpa iyi serivisi haracyari inzitizi z'uko uwo mwana azatera kwicara hagati nta mahirwe wenda hirya wenda twebwe tu- tuhageze kuko nibura turabafasha tukabagenda no kuvugiza ku babyeyi tukabikora cyane cyane ko muri uyu munsi nubwo turavuga gutya hari ingo nyinshi zataye inshingano kuko usanga umubyeyi afite abana ariko nta kazi ko babaho hari nk'ababyeyi bamwe tugeze kumva ngo bishimira akavuga ati rwose birashimishije ko nta umwana wanjye ntajya avuna sinamenya rwose aho akura inkweto sinamenya aho akura amavuta yo kwisiga ibyo ibyo ngibyo rwose ubona njye ntabwo byemera kumva n'umubyeyi agera aho yishimira ko abona umwana asa neza ariko nta ruhare yagize kugira ngo uwo mwana abe afite ibyo afite bigeze ahantu hakomeye bivuze iki rero bivuze ngo hakenewe ijisho ry'undi muntu ry'abandi bantu bafasha abo bantu imiryango iri mu makimbirane iyo miryango abantu bifana inshingano bizatuma umwana w'umukobwa niba ajya aho ahurira n'abandi bashobora kuba bamubwira n'ibintu bitari byo ashobora guhita ajya kwa muganga yagera kwa muganga kuko we afite ubwo burenganzira bwo kuvugana na muganga akaba yamuha amakuru ariyo kuko we wenyine afite uburenganzira ku buzima bw'imyororokere ariko igihe bizamusaba gusaba uruhushya undi muntu wenda utanabyumva bizahora ari ikibazo kuko akenshi usanga n'imyenda y'ababyeyi bamwe ntabwo iri imbere kuko ok uyu munsi turi mu gihe leta yi- yigisha abana bose ariko babyarwa n'abantu twebwe mu gihe cyacu aho ababyeyi bose batize imyumvire rero y'abana ari naho usanga iri imbere gato y'imyumvire y'ababyeyi ariko aba umubyeyi afite zikaba zishobora ku- kurimita cyangwa se kubangamira ubwisanzure bw'umwana mu kwaka serivisi yajya kwa muganga mu gihe umwana iyo yananiwe kwa muganga yakumugira inama zashoboraga gutuma wenda yirinda ibyo byose niyo mpamvu rero itegeko riramutse ridatowe eh, hari ingaruka zavaho yego cyangwa se byanasaba imbaraga nyinshi kugira ngo aba bana badakomeza guhohoterwa no kugira ibibazo by'ubuzima bwiza muracyateze amatwi ikiganiro dusangirije ijambo ku ijwi rya amerika turarebera hamwe impaka zimaze iminsi ku mushinga w'itegeko ryagombye gutanga ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka cumi n'itanu bakaboneza imbyaro muracyumva yakabagira ubusa muri iki kiganiro twashatse no kumva icyo inzobere mu buzima bw'imyororokere zivuga navuganye na dogiteri aniseti nzabonimpa bongeye mbona buriya amategeko aba aba ari menshi wenda ateganya uko serivisi runaka zitangwa ariko niyo tugeze kuri serivisi zose z'imyororokere eh, ngira ngo tugendera ku eh, navuga ku ngingo ebyiri ingingo ya mbere ni ukugendera ku mabwiriza ashyirwaho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Eh, aha rero ngira ngo wenda dushatse kubigaragaza eh, mu mabwiriza bagenera mu mwaka w'ibibiri na cumi n'umunani eh, yerekana ko abantu bafite eh, imyaka runaka bashobora gukoresha serivisi eh, z'ubuzima harimo no gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ndetse bo bakagira n'aho bavuga ko eh, bashyiraho n'umwihariko wo munsi y'imyaka cumi n'umunani ko nabo bemerewe gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro Eh, ariko noneho bagashyiraho eh, umwihariko w'ishami ry'umuryango byita ku buzima ry'umwihariko ari bugarindi hagomba kubahirizwa gusuzumwa eh, no kugirwa inama na muganga mbere yo guhabwa serivisi aba muri make ntibihutire ntibihutire gutanga serivisi eh, mu rubyiruko ariko bakabanza bakaganiriza abana ariko eh, uri ushaka serivisi ntayibura akaba yayihabwa nubwo yaba ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ndetse wenda bakaba banongeraho ko eh, nk'abantu bakunda kugira impungenge eh, ku bibazo wenda abana bagira mu gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ikabagiraho ingaruka Eh, ishami ry'umuryango w'abibumbye rigaragaza ko ingaruka ziba kuri bari abana bo munsi y'imyaka cumi n'umunani eh, ari zo kimwe n'iziba ku bantu bakuru nta kinyuranyo kirimo aha ngaha gusa wenda aho wenda bidasobanutse neza ni uko batagira wenda imyaka yo hasi bagarukiraho tu- wenda tuzagarukira ku myaka runaka baravuga gusa ni ukugeza ku myaka cumi n'umunani Eh, ngira ngo buriya ni uko abantu wenda batanasoma n'ibitabo wenda ngo banareba amabwiriza abantu bagenderaho Eh, buriya amabwiriza tugenderaho mu gutanga serivisi zo kuboneza urubyaro ubundi amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima avuga ko izo serivisi zigenewe abantu bo kuva ku myaka cumi n'itanu kujyana hejuru yego Eh, muri make n'uburyo bisanzwe kuvuga ko eh, muri rusange eh, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryemera ko umuntu ashobora kubona urubyaro imyaka cumi n'itanu ajya kujyana hejuru kuko burya no muri serivisi zo kuboneza urubyaro nibo bantu baha serivisi ni nabo n'uburyo n'ibihugu biheraho bivuga ati ese tuzagura imiti ingana gutya y'ubwoko runaka burya bareba cyane ku nk'imi- nk'iyo ari ku ku bagore bafata nk'abantu b'igitsina gore kuva ku myaka cumi n'itanu kujya kuri mirongo ine n'icyenda eh, noneho ku bagabo nabo bakavaho ku myaka cumi n'itanu kuzamura bakaba baku- nabo bash- bo- bo- igihugu cyapangwa bu- serivisi zo kuba gukoresha udukingirizo eh, n'izindi aha rero byumvikane ko buriya koko eh, mu bijyanye eh, n'ubuzima eh, cyangwa mu bijyanye no kwa muganga iyo tutagiye mu by'amategeko cyangwa tutagiye mu by'imico kuko burya umwana umuntu w'imyaka cumi n'itanu kujyana hejuru eh, aba afite ubukure mu bijyanye eh, n'ubuzima ku buryo ni nacyo wenda nk'abaganga niyo batwigisha tugenderaho eh, umuntu uge- uri munsi y'imyaka cumi n'u- n'itanu eh, ni ukuvuga ngo abari mu bana niyo bagiye kumuvura bamuvura ku baganga b'abana cyangwa bamushyira mu bitaro bakamushyira muri serivisi ya pediyatiri ariko burya umuntu winjije imyaka u- kuva ku myaka cumi n'itanu kuzamura eh, ajya kuvurirwa muri medicine interne mu bantu bakuru nk'umuntu mukuru Eh, ku by'intuzaga imyororokere rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikaba ryemeza ko uwo mwana we ashobora gukoresha eh, uburyo bwo kuboneza urubyaro hatitawe ku mico imyumvire na politiki wenda z'ibihugu bitandukanye Mm, abadepite bari bazanye uyu mushinga w'itegeko bawushingiraga ku mubare utari muto w'abangavu bagenda batwara inda zitateganijwe icyo kibazo bakavuga ko gihangayikishije namwe mukora mu nzego z'ubuvuzi mubona gihangayikishije
Eh, ni byo koko iki gihe ikibazo cy'abana batwara inda z'imburagihe b'abangavu bari munsi y'imyaka makumyabiri koko giteye im- imbogamizi kuko usanga n'imibare igenda yongera umwaka ku mwaka Eh, ndetse ubwo wenda n'igitera impungenge cyane nuko imibare yiyongera ahubwo abantu bagenda bashyiraho ingamba bakora n'imishinga ndetse bashyira eh, n'ubufasha muri gahunda zagombye gutuma eh, ibyo bitaba abana bigishwa bashyirirwaho serivisi zo kubaha amakuru eh, bashyirirwaho amatsinda y'ibiganiro eh, ndetse n'ibigo bitanga serivisi kugira ngo abana uko babe ba- batashobora gutwara inda bagire amakuru babone na serivisi ariko bigatera impungenge yo ubona umwaka ku mwaka imibare igenda izamuka aho usanga mu myaka itanu ishize imibare yagiye iva nko ku bihumbi cumi na bitanu ubu ikaba igeze mu mubare wenda ibihumbi makumyabiri na bingahe eh, buri mwaka igenda izamuka kandi ikaba ari imibare navuga ko ari mike kuko ni imibare tuvana mu mavuriro eh, abatwenda bo ntibagere mu mavuriro cyangwa wenda n'intoki zamenyekane eh, nabo ni benshi kurusha abo ngabo tubona muri raporo ababyeyi se bo bavuga iki kuri iyi ngingo aba nabo dusangira ijambo yabegereye mbona bakagombye kuboneza urubyaro gute kubera ko baba bageze mu myaka y'uburumbuke ashobora gukora imibonano mpuzabitsina agatwara inda idateganijwe cyangwa akandura indwara zo mu mibonano mpuzabitsina abavuga se ko ahubwo baba ari uguha icyuho ubusambanyi abo ngabo wababwira iki aho baba bibeshya ahubwo kuba ari ukurinda abana kugira ngo bataza kuzahuriramo n'ingaruka nyinshi Eh, hari aho uzi ibyabaye harahari gute dusobanura uko byagenze hari umwana bigeze bafata ku ngufu eh, afite imyaka cumi ne- n'itatu aza gutwara inda idateganijwe ariko kuyibyara byaje kumuviramo ibibazo byo gupfa
ku bwawe rero uko uti yaba yaraboneje urubyaro ntabwo biba byarabaye cyane njyewe nitwa Uwineza Celestine ariko mu kuringaniza urubyaro nubwo twaringaniza ni uburyo kugira ngo tugendere ku ite- ku itegeko ariko mwakagombye gushyiramo akantu k'agahano cyane cyane ku bana bari kwishyira mu busambanyi noneho n'ababyeyi nabo bafite abo bana bakabasha kubaha igitsure bakabasha kwigarura mu murongo kugira ngo nabo nimba nimba umwana afite umubyeyi utabasha kumushyira kuri ringi ntabwo azamenya ngo nzabaho gute hari igihe dukurikiza ababyeyi twebwe ubwacu ahubwo igi- igitsure ntakagombye kubabonaho icyo bakagombye kumana ahubwo ari- ari bo bagikora nta kuntu ntabikurikiza uko mbyumva byo uko leta bitekereje ahubwo ndakeka yaba yarakerewe kubera yuko igihe ni iki kugira ngo za nda zi- zi- zitateganyijwe ba bana babashe ba- nabo baba- babashe ku- kuboneza urubyaro mu buryo bwihuse kuko ubona ntabwo wakumva ukuntu umwana w'imyaka cumi n'itanu ashobora kuba yatwita nawe aba agikeneye kurerwa ariko aboneje urubyaro byaba byiza kurushaho yego hanyuma se bavuga ngo waba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi wowe urabyumva kimwe nabo abo ntabwo tubyumva kimwe n'ubundi utanabikoze n'ubundi ntabwo babura gusambana azasambana ariko nta nkurikizi zindi wowe urabyumva ute kuba umwana w'imyaka cumi n'itanu yakwemererwa kuboneza urubyaro kubera ko ibintu by'ubusambanyi bikabije cyane muri iki gihe mu rubyiruko icyaba ngombwa rwose kuba yaringanyiza nta kibazo kubera ko byamurinda kubyara rwa rubyaro cyangwa se kubyara za nda zidateganyijwe ariko iyo yaringanyirijwe urubyaro birashoboka ko bamushyiramo agapira karengeje imyaka itatu gusubiza hejuru bikazaba ngombwa ko azagira imyaka makumyabiri n'umwe y'ubukure akazabyarira igishya njye niko mbyumva uwabitekereje yabitekereje neza ahubwo bazanonosore neza iryo tegeko kugira ngo rizagire ibyo rikumira kubera ikibazo kiriho muri iki gihe cy'abantu eh, ba- bikabije ibyaha by'ubusambanyi gufata abana ku ngufu kubigisha kubona za porono utuntu nk'utu twinshi cyane tugera dushukashuka abana bikaba byabakurura mu ngeso mbi z'ubusambanyi bakabyara cyangwa se bagatwita za nda zitateganyijwe leta rero ikwiye kugerageza igakumira icyo kintu hakiri kare wongeye mbona muri make baratinze gufata ingamba batinze gufata ingamba kuko urebye nka wenda nka makumyabiri ku ijana by'urubyiruko abenshi bafite amada abandi barabyaye ibyo ni ibibazo bigenda biteza leta ikibazo hirya no hino mu gihugu dusangire ijambo kandi yabajije intiti ziga muri kaminuza uko zumva iyi ngingo
njyewe ndumva iyo ngingo nta kibazo kuko ku myaka cumi n'itanu n'ubwo umwana aba ari muto gutwara inda zitateganyijwe bizana ingaruka nyinshi ku gihugu ndetse n'umuryango muri rusange ndumva rero kuboneza urubyaro kuri iyo myaka nta kibazo bamwe bati u rwanda rwaba rugiye kwigana imico y'abazungu rutaye umuco warwo aho ngaho ho urabyumva oya ntabwo ari uko mbyumva ntabwo ari uguta umuco abandi bati waba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi
n'ubundi se ko nabwo babikora aho kugira ngo babikore inda bazikuremo zibahitane njye nahitamo ko baboneza urubyaro
ubundi umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itanu dukurikije uko ibintu bigeze naho igihe kigeze aba ari umwana muri iki gihe umwana wize neza aba arimo ajya muri sikire superiyeri cyangwa se arangiza sikire inferiyeri urumva rero abarimo abamaze gusa n'ajijuka mu bijyanye na etidi ariko akabazamo ko ku bijyanye no kugira ngo aboneze urubyaro njye ndumva ntacyo byabibangamiye cyane ku ruhande rwanjye kuko doko ubusitakire cyangwa se imbogamizi bishobora kumutera ni byinshi kandi icyo gihe mu kumutera we ntabwo afite ubundi buryo bwa kamere no kurezisita uburyo bwa busitinase busitinase yanze noneho itirizasiyo y'izo materiyeri aritifisiyeri numva ko ari uburyo bwiza nabwo bwaza bukaba insati bukaba bwafasha wa mwana w'umukobwa hari na intere ku gihugu muri rusange sosiyete nyarwanda numva byaba ntacyo bibangamiye cyane kuko inyungu zirimo ni nyinshi kuruta uko babireka inyungu zirimo ni uko bizarinda wa mwana w'imyaka cumi n'itanu wamaze kugira imisemburo y'amahoromone aba yazamutse wa mwana ashobora gusama icyo gihe rero umwana niba w'imyaka cumi n'itanu asamye ni umwana ukiri muto nawe agize uwo mugogoro agize sharije kuri famiye imurera mu muryango hajemo ikintu kitateguwe na wa mwana we kugira ngo fiyica ye yaragoye kugira ngo umwana w'imyaka cumi n'itanu akomeze agire ubuzima kandi umwana w'umukobwa tuzi agaciro ke muri iki gihugu nawe ari mu bafata iya mbere kugira ngo iterambere ry'igihugu rizemo niba rero abana babiri batatu bane batanu icumi umubare runaka babyaye bakiri bato bakiga muri rusange iterambere ry'umuryango iterambere ry'umwana riragoye rirabangamiwe n'igihugu muri rusange kigize umutwaro kandi ikindi nanone cyiza kirimo indi nyungu ni uko ngo abaturage bariyongereye demogarafi koma abaturage babaye benshi twavuga ngo gusa tuzakomeza tugume ku muco kuko nanone urajya gushimangira uwo muco wa mwana aragenda nagera hariya arareba ya televiziyo arahura na ba bantu b'ubu baje bashuka abana bafite amafaranga abamushukishe bya bintu n'ubundi bya bintu ntuzajya kubuza ibibera mu ngo n'ibipangu by'abantu ngo ujye kwigisha umuco wigishe no mu nzu no mu gipangu ubwire umuntu ngo afunge televiziyo kandi televiziyo ni sheni niba ari kanari niba ari dsitv yarabyigure ngo abirebe ibyo rero nabyo muri rusange iyo tugiye kubireba mu buryo buri globale cyangwa donc sosiyete yagutse dusanga ntacyo bitwaye cyane ntibibangamiye umuco kuko nabyo biri muri apati y'iterambere aho ibihe bigeze rero tugomba natwe kugira ibindi bintu twadopta mu muco wacu inshuti bakunzi badusangira ijambo muri iki kiganiro twagombye kuba twabanye n'abanyamadini n'abanyamatorero ariko ntibyadukundiye uko impaka zizakomeza nabo tuzabaha ijambo nshimiye cyane buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ndabashimiye kandi namwe mudahwema kudukurikira ndagira nti mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya amerika mwumvaga erike bagira ubusa nawe utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose